mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika abakomeje kutwumva namwe gitangira kumva radiyo ijwi ry'amerika nongeye kubasuhuza hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi mu biganiro by'uyu munsi mwese rero mukomeze mugire wikendi nziza mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
rero umwenda yigeze kuba yicaye ahantu abagabo babiri bariko baratebura yari umutu n'umututsi by'ukuri bariko baratebura amajambo hagati yabo mwe bagakoresha imvugo ndenzarugero izo mvugo rero zigatuma umenga hafi yiwe umutima uragudutse
uyu ni umwe mu baturage bo mu kirundo mu ntara ya kirundo mu burundi wakurikiye inama y'umutekano yasuzumaga icyatuma abanyagihugu bashyitsa umutima hamwe bakabana muri aya makuru kandi turagaruka ku nkuru y'ishyingurwa ry'impunzi z'abanyekongo zabaga mu nkambi ya kiziba ziciwe ku biro bya hcr mu karere ka karongi mu burengerazuba bw'u rwanda indi nkuru ni ku byo abatavuga ba leta y'uburundi basaba umuryango wa afurika y'uburasirazuba abakuru basoje inama ejo i kampala muri uganda mbaye mbararitse ni mu kanya gato amakuru tuyahereye mu rwanda dukurikirana ibijyanye n'ikibazo cy'impunzi abanyekongo zo mu nkambi ya kiziba mu burengerazuba bw'u rwanda kuri wa gatandatu nibwo hashyinguwe impunzi abanyekongo zishwe ku wa kane w'iki cyumweru zishwe ubwo polisi n'igisirikare by'u rwanda byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku biro bya hcr biri mu karere ka karongi zisaba kwimurirwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafasha gutaha iwabo muri uyu mwanya turi kumwe na mugenzi wacu claude ganza munyamagana uri mu burengerazuba bw'u rwanda claude amakuru
amakuru ni meza cyane claude ganza polisi y'u rwanda yatangaje ko abantu batanu aribo biciwe aho ku biro bya hcr i karongi uyu munsi hashyinguwe abangana iki
uyu munsi hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi z'abanyekongo nyine zishwe ubwo inzego z'umutekano zabirukana bakumbara ku biro bya hcr hari ku wa kane w'iki cyumweru
iyo mirambo yashyinguwe hehe
iyo mirambo yashyinguwe ntabwo yashyinguwe mu nkambi nk'uko bari basanzwe bafite irimbi ryihariye ry'impunzi ahubwo yashyinguwe mu irimbi riri mu mudugudu wa birembo mu kagari ka nyarusazi ni mu murenge wa bwishyura hano nyine mu karere ka karongi ngarutse inyuma gato wa claude uvuze ko imirambo yashyinguwe ari umunani ariko amakuru yari yatangajwe n'igipolisi cy'u rwanda cyavuga ko abantu batanu aribo bishwe imirambo yindi itatu yaturutse he
ntabwo icyo kibazo wenda njye nabasha kugisubiza ariko amakuru ahari ni uko iyo mirambo yose yari yajyanywe ku kigo nderabuzima gisanzwe kiri mu nkambi ya kiziba kugira ngo imiryango yabo ize irebe hamenyekane ni bande ndetse nabo bamenye ngo abantu babo ko abantu babo batakiri bazima ni ukuvuga ngo rero uko biri ko iyo mirambo yose yavuye ku bitaro bya ku kigo nderabuzima kiri mu nkambi ya kiziba byumvikana ko rero n'ubundi aho niho navuga yavuye kuko nta handi yaba yaturutse hari impamvu si iyo mirambo yabashyinguwe hanze y'inkambi kandi ubusanzwe izo mpuzanye ko zashyirwa mu nkambi
amakuru tumenye mu kanya duhawe n'abantu barimo imbere mu nkambi cyane ko ubu ngubu kugeramo bidashoboka navuga yuko iyo mirambo beneyo babwiwe yuko igomba kujya gushyingurwa hanze hanyuma ngo kuko bari bafite ubwoba bumva yuko badashobora kuvuguruza icyo cyemezo ariko ni ibintu bavuga yuko batishimiye ntabwo twabashije kubona inzego wenda za leta ngo zisobanure impamvu zahisemo kujya kubashyingura mu buryo bwihariye zibajyana hanze ariko ba nyir'ubwite bo bavuga yuko ari icyemezo batishimiye na gato none wareba se umwuka wabonaga wifashe ute aho ngaho iyo mirambo umunani y'abanyekongo bishwe ku wa kane yashyinguwe
hari hatuje mu by'ukuri abantu bari bahari batari benshi babonaga buri wese acecetse hari hariho n'abapolisi bagera nko muri cumi na babiri bari baje nyine baherekeje iyo mirambo ni mu irimbi rigaragara ko naryo rishobora kuba rikiri rishya cyane kuko uretse iyo mirambo iyo imva umunani z'abo ngabo ubu babashyinguye uno munsi nabonye hariho izindi zigera nko kuri eshatu gusa zariho zihasanzwe bishoboka ko ari irimbi rikiri rishyashya
uretse gushyingura se hari undi muhango wundi wagaragaye
nta kindi kintu na kimwe kigeze kigaragara ni ugushyingura byari bimaze kurangira mu masaha ya saa cyenda hanyuma abantu bari bakiri aho ngaho batari bahashingura ibirenge n'igipolisi kikihahagaze nta kindi rero nabonye cyari gihari cyangwa se cyakorwaga uko nabirebaga nyine muri izo saha nyine twari tubashe
ejo wakomoje ko kugera ku nkambi cyangwa se kwinjira mu nkambi ari ibintu bitoroshye cyane ko polisi yasabaga ko umuntu wakwinjiramo afite umuyobozi wa polisi baba bari kumwe uyu munsi urebye ikibazo cy'umutekano niba wanabyumvise haba imbere mu nkambi cyangwa se mu nkengero zawo cyifashe gute
mu by'ukuri nk'uko ejo twahageze abapolisi bakatubwira ko kugira ngo twinjire bisaba kuba duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru kuko ariyo mabwiriza ngo bari bahawe imbere n'uyu munsi ntabwo twashoboye kugeramo ariko abantu barimo bake twashoboye kuvugana bavuze ko n'ubundi abantu bagifite ubwoba baracyafite ihungabana barabona abapolisi bakiruka abonye umusirikare akikanga hanze y'inkambi nta rujya n'uruza rwari ruhari cyane ko hategereye umujyi abantu bajyayo ntabwo n'ubundi basanzwe ari benshi cyane ariko hari hatuje n'abo bantu nyine bari baherekeje iyo mirambo nabo byagaragaraga ko buri wese acecetse ntawavugishaga undi kandi bagaragaza agahinda ku maso ni uko nguko umwuka wari umeze kugeza ubu ngubu ntabwo abantu ntabwo barashobora kwinjiramo baturutse ahandi keretse wenda ababa basanzwe batuyemo bari gutaha ariko nk'abagiye nko mu kazi ntabwo barashobora gusubiramo
mu makuru yacu ijwi ry'amerika ku wa gatanu abantu twavuganye ndetse no mu nkuru watangaje claude ganza wakomojeho ko abari mu nkambi bikanga ko bamwe mu batuye muri iyo nkambi bigeze kuba abasirikare bashobora gutabwa muri yombi hari amakuru waba wamenye ko hari abantu bafashwe bagiye gufungwa byifashe bite
uretse abo polisi yatangaje ku munsi w'ejo ivuga ko ifite cumi na batanu bafunzwe hari n'undi musore umwe ntibuka neza amazina ye ariko we yafashwe n'ubundi mbere ku munsi wa kabiri ubwo impunzi zasohokaga mu nkambi uwo nguwo ngo yari yarabaye umusirikare ari no mu bo impunzi zasabaga yuko bagomba kurekurwa kuko nubwo yaba yarabaye umusirikare yakoreye igihugu ibyo bitatuma abizira ngo abifungirwe kugeza ubu ntabwo turabasha kumenya niba hari ababa batawe muri yombi cyane ko abo tuvugana barimo imbere bavuga yuko ntabwo abantu barongera guhura ngo bamenye niba ngo babe banisuganya bamenye ese abantu twabuze mu rundi mibande ababa tutabona barapfuye baba bafunzwe se cyangwa baba hari ahandi ntabwo amakuru yandi turayamenya neza ubwo ni ibisaba gukomeza gukurikirana tukareba hagira andi makuru amenyekana wenda tukaba twabigeza ku bakunzi b'ibihugu bya amerika mfatiye se kuri izo mpungenge abari mu nkambi bazamuye claude wamenya niba uretse gusubira mu nkambi kwa ziriya mpunzi zari imbere y'ibiro bya hcr mu karere ka karongi hari abandi baba barafashe indi nzira bakajya ahandi hantu
ibyo ngibyo biragoye kubyemeza kuko n'abarimo bavuga yuko batari bamenya neza ngo ni bande bataratahuka cyangwa se wenda bafunzwe cyangwa bakaba hari ubundi buryo hari ahandi baba baragiye kuko abenshi twavuganaga bavuga yuko buri wese arakibereye iwe ntabwo n'urujya n'uruza mu nkambi ruhari mu by'ukuri nk'uko byari bisanzwe buri wese arikanga abasore barihishe nk'uko batinya yuko ngo bashobora gutabwa muri yombi ndetse n'abagabo ni ibintu rero bisaba yuko hari hatwara akanya kugira ngo bo ubwabo bongere batekane batuze bahure bamenye uko bamenye ngo abo tubura ni bangahe ni bande babe banamenya wenda babaza ngo bari hehe baba bari mu bapfuye se baba bari mu bafunzwe cyangwa se baba baragiye ahandi mu buryo bwo guhunga ku mpamvu z'umutekano wabo
claude ganza munyamagana mugenzi wacu wakurikirana ikibazo cy'izi mpuza abanyekongo mu karere ka karongi ndagushimiye cyane ubwo kandi ni ikibazo kizakomeza kuvugwaho byinshi tukwitezeho kuzakomeza gutangariza amakuru uko agenda asimburana nibutsa abatwumva ko claude ganza yatubwiraga ko aho mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda hashyinguwe imirambo umunani y'impunzi abanyekongo bishwe ku wa kane polisi y'u rwanda yaratangaje ko abantu bapfuye ku wa kane ari batanu gusa ndagushimiye cyane rero abakomeje kutwumva rero nibutse ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tuve mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda twerekeze mu ntara ya kirundo mu burundi aho abategetsi bakuru b'iyo ntara batunganije inama y'umutekano ku banyagihugu baba mu gisagara cya kirundo no mu nkengero zacyo ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tugezwa na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ari mu kirundo inama y'umutekano yakoranije abanyagisagara cya kirundo n'abo mu micungararo yacu yatunganijwe ifatiye ku kahise merikero na nkawomba ni buramatari w'intara ya kirundo ni akanama kumbure kugira ngo twikebuke turwanye ibihuha hari abantu usanga babyitwaza kumbure bahimbye kumbure bafise imvo izi n'izi n'izi hari imbere n'abaca bitwaza nk'ubwoko akaja guhenda uyundi muntu badasangiye ubwoko akaja guhenda n'uwo babusangiye kubera kumbure imvo ziwe ariko iyo himirije bene ibi bihe by'amatora byama byabaye nk'uko o murazi ibihuha byaca abarundi benshi bagacika ivutu bagahunga abandi bakikeka abo babana nta nkomba ati n'ubu ntawe wo kwijajara aya matora y'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yahoreka kuvuga ijambo reka kuvuga ibihuha imyaka ishira hitanguriye amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imibare bigaca biba byinshi haza nk'ibwirizwa shingiro hoho n'akamaramaza ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo ducike ivutu abantu twankane aha mu kirundo abantu ntibagume basangira uko bahora basangira mu kumwitsa uwaserukiye igipolisi mu kirundo agabisha abo kwihenda bakaja mu bikorwa byo guhungabanya umutekano ntihagire rero igica nk'ikiriya kijya guhungabanya abantu ntihagire rero kandi umuntu azogenda kuvuruguta bimwe byo mu minsi iheze aje mu bugizi bwa nabi birinde ibintu byo kuja mu bugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose haba ku bakuru cyangwa abato cyangwa ibiki uno munsi uragera ugafurugota ikintu ugafuruguta ubundi abundabunwa hari amase ya kera ntagiho mu rutaro burya iyi watsapu cyangwa amakominikasiyo muri rusange hariho byinshi yafashije hari ibipfa n'ibindi bikira uno munsi kuko urashobora kuba ugendana n'umuntu ufuruguta ufuruguta ntuzi ko ari wampa inkuru iyo ndongozi mu gipolisi isaba abanyagihugu gutanga inkuru kare ku byoshobora guhungabanya umutekano yunganiwe n'uwaserukiye paraki ya kirundo aho avuga ko abafise inkuru badashima kuzitanga ngo bazemange kumvu asigura benshi kw'ibyo ibihuha baravuga ikintu cyabaye ubwo kikubwiye umubwira cyavuye hehe ukakibura ari ibintu bimaze kuvugwa murabizi azakubwira ikintu nka twe tuba turi mu biro tuba turi mu bushinzwe ubutungane ngo ndagufate dondoro ndabyandike kubwira icyo kintu tugikore kakaca yanka ndakurungikira mesaje wamutuma ko mukaganira ujewe ngo nawe wampamagara ntabyo nzovuga niko rimwe na rimwe birabaho ugasanga umuntu atinya ko inkuru yatanze yamugirira nabi mu akenshi usanga izo nkuru ariko baratanga ari izo kugumura atari inkuru zije gufasha igipolisi cyangwa ubutungane umwe gusa mu bitavye inama niwe yashoboye kugira ico avuga ku vyerekeye ibihuha uyu munyagihugu yerekanye inkomoko z'ibihuha bica ivutu abanyagihugu inkomoko yabyo kenshi usanga ngaha iwacu mu kibano ari abantu usanga bariko baterura bagatera urumenga n'abantu bazinanye ariko kumbe hirya no hino uriko aravyumviriza wewe abitwara ukundi rero umwe narigeze kuba nicaye ahantu abagabo babiri bariko baratebura yari umuhutu n'umututsi by'ukuri bariko baratebura amajambo hagati yabo mwe bagakoresha imvugo ndenzarugero izo mvugo rero zigatuma umenga afiwe umutima uragudutse yasozereye atanga intererano yiwe iyo twashaka gusaba abantu bakunda gutebura ko bokoresha imvugo igatuma ihababura abantu kuko biri mu bintu bituma uyumvise iki akakibwira uwundi akakibwira uwundi kibandanya kirandagata ugasanga ni cya kibanda cyo ngaho iwacu kiriko kimera nabi buramatari na nkahomba avuga ko arico umugwi severe w'igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kurekureranira ubereyeho ubu urico gutuma leta yashizeho ujya mugwi ukumenya ukuri n'ukurekureranira si umugwi wo gufata abantu ni umugwi uja mu bihugu nka byose byaciwemo intambara kugira ngo barabe ukuntu imitima y'abantu musubire ikaja hamwe wa muntu rero avuga utebura we uje gutebura ku muntu yaraye ubusa uvuge uturimire uje gutebura ku muntu yaraye abuze umuntu arimo aribaza kumarishwe n'uyu oya iyo ni imvugo mu mibereho ntukwerekane ko tuba tubashyira hamwe ubumwe umuntu akwiye guheba muri iyo nama habaye no kwibutsa bimwe mu byahinyanyuwe mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
arakoze mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mu ntara ya kirundo dukomeje ku kibazo kijyanye n'uburundi cyangwa se ku makuru yerekeye uburundi ejo kuwa gatanu muri uganda mu nkengero z'umurwa mukuru kampala harangiye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'afurika y'uburasirazuba abatavuga rumwe na leta y'uburundi abari hanze n'abari mu gihugu basabye iyo nama kumvisha leta y'uburundi guhagarika umugambi wo guhindura itegeko nshinga n'ibwirizo shingiro ibyo bikubiye mu rwandiko bashyikirije iyo nama yarangije kuwa gatanu rero nibyo umunyamakuru wacu arusha muri tanzania pierre clavere niyo nkuru atugezaho ku buryo burambuye muri uyu mwanya
muri urwo rwandiko abatavuga rumwe na leta y'uburundi bahaye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko eac bavuga ko umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro ufise ingaruka mbi nyinshi zimwe muri izo bavuga gufuta amasezerano yarusha yahagaritse intambara yari imaze imyaka irenga cumi gutera akagere ibiganiro bimaze imyaka ibiri bihuza leta n'abo batavuga rumwe kubera amatati yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu intambara ishobora kwaduka mu gihugu ikagira ingaruka mbi mu karere n'ibindi abo batavuga rumwe na leta baba abahunze n'abakiri mu gihugu basaba abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko kugondoza leta y'u Burundi irongowe na mugenzi wabo petero nkurunziza igahagarika uwo mugambi basaba kandi abo banyacubahiro gufasha kugira ubwicanyi gutoteza abanywanyi babo no kubafungira ubusa bihagarare abo batavuga rumwe na leta ya petero nkurunziza bagira ko basaba ko abo bakuru b'ibihugu bya iyase bufasha kugira hatumwe ko ikindi gice cy'ibiganiro kuri bo icyo gice coba gifise intumbero yo gushika ku masezerano yo kubahiriza ayarusha yatewe ku mukono mu mwaka w'ibihumbi bibiri bagira ko basaba ko hoca hashigwaho uburyo bwo kubahiriza ayo masezerano mashasha umugwi waba urimwo abarundi n'abanyamahanga bifuza kandi ko hogarukanwa icuka ciza ca politike no kwaka ibigwanisho ugwaruka rubitunze rutabifitiye uruhusha aha abo batavuga rumwe na leta cane cane bari mu runani senarede badoma urutoki kugwaruka rwegamiye muga muri ku butegetsi cnddfdd ikindi basaba ni uko amashirahamwe yigenga yoreka kuburabuzwa maze agakora akazi kayo ko gukingira agateka kazina muntu hamwe n'uko amaradiyo yugawe yo kugurugwa basaba kandi ko abo bakuru b'ibihugu bofasha kugira ngo haboneke uburyo bwo gukingira umutekano abanyepolitike bahunze botahuka hamwe no gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi inyuma y'ivyo byose abo banyepolitike batavuga rumwe na leta bifuza ko categurwa amatora atekanye kandi yizewe na bose vyinshi muri ivyo vyifuzo biri no muri raporo yatanzwe n'umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa iyo nama y'abakuru b'ibihugu mbere ikaba yaranamwongeye ikiringo co kubandanya ari umuhuza co kimwe n'umuhuza mukuru yoweri kaguta museveni umukuru w'igihugu c'ubuganda itangazo risoza iyo nama rivuga ko abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko bashimishwa n'aho abo batanu babiri bagejeje igikorwa cyo guhuza abarundi bakaba banahamagariye impande zose zigwa n'amatati kwitegurira gusozera ivyo biganiro icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'u Burundi ari nawe yari yamuserukiye yemeje ku rubuga rwa Twitter ko yagiranye umubonano n'umuhuza Mukapa. Gastos Ndimwo yemeza ko umuhuza atakazi kanini agifise kuko amahoro yagarutse mu gihugu ati kivyerekana nuko igikorwa co kwitegurira amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro kigeze kure. Umudiplomate wo mu Burundi akorera yarusha muri Tanzania yabwiye ijwi rya Amerika ko ikiringo Mukapa yongewe arico guherekeza Burundi mu mugambi w'amatora ategekanijwe guhera mu kwezi kwa gatanu n'umwaka gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
amakuru y'umunota umwe rero gusa ni ku ijwi rya amerika kuri videwo musanga kuri facebook yacu ndetse no ku rubuga rwa interinete ni radiyo yacu voa news akadomo com tukivuga rero ku makuru ajyanye n'uburundi cyane cyane ikibazo kijyanye n'itora rya kamarampaka ryo mu kwezi kwa gatanu n'ejo bundi ntabwo ari kera ishyirahamwe mpuzamahanga ryitaho uburenganzira bwa muntu fidh ryasohoye ejo ku wa gatanu raporo aho rivuga ko umugambi wa leta y'uburundi wo kujya mu matora kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uriko urimo kugenda wongera ikibazo cy'ubugizi bwa nabi no gutoteza uburenganzira bwa muntu ibijyanye n'iyo raporo yatangajwe ejo ku wa gatanu tubigezwa na mugenzi wacu eloge wirikaneza ari nairobi muri kenya iryo shyirahamwe rifite icyicaro pari mu bufaransa ryakoranye ico cegeranyo n'ishyirahamwe ry'abarundi rigiteka iyo raporo yemeza ko kuva leta y'uburundi itangaje ko mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hazoba amatora ya kamarampaka y'ukwemeza canke guhakana hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro haciye hatangura uruhigi rw'abantu bitwa ko bariko bahamagarira abanyagihugu kuzotora oya muri ico cegeranyo bivugwa ko ababangamiwe kurusha abandi ari abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi uturorero tw'abanywanyi b'imigambo igeramiwe gusumba iyindi amashyirahamwe ya fdh nari igiteka atanga n'aba fnl bayoboka agaton rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka aho umugambwe msd wa alexis nduhije ari mu banyepolitike bahunze igihugu hamwe n'abadasigarana ba iprona itemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati ayo mashyirahamwe kandi yemeza ko n'abaharanira agati kazina muntu bahigwa buhongo kubera iyo mvo nyene muri ico cegeranyo kandi ayo mashyirahamwe asigura ko ibijanye n'agati kazina muntu bigenda vyunyuka ku munsi ku munsi bitewe n'uwo mugambi w'amatora ya kamarampaka iyo raporo ivuga ko mu kiringo c'iyandikwa ry'abazotora kuva ku itariki ya munani ku kwezi gushika ku ya cumi n'indwi nyene z'uku kwezi hibonekeje ihonyangwa ry'agati kazina muntu mu buryo butandukanye uturorero tuvugwa ni utw'abanyeshuri bategetswe kuja kwiyandikisha amashuri akubugarwa abatavyemeye nabo bakirukanwa ibuzwa kuja mu masoko ku bantu batiyandikishije n'iterabwoba ryakozwe na bamwe mu bajejwe intwaro abagize inzego z'umutekano na bamwe mu bariko bakora igikorwa nyezina co kwandika ku banyagihugu bitwa ko badashigikiye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro ayo mashyirahamwe yemeza ko n'abana badakwije imyaka cumi n'umunani yo gutora bategetswe kuja kwiyandikisha mu bice bimwe bimwe fdh nari igiteka havuga ko afise amakenga ko hamwe ibwirizwa nshingiro ryoramuka risubiwemwo amasezerano yarusha ashobora kuzimangana bigatuma ibitigiri bihumuriza abarundi bose vy'abahutu ibice mirongo itandatu kw'ijana n'abatutsi mirongo ine kw'ijana mu itunganywa ry'intwaro n'ubutungane bihebwa burundu ivyo ayo mashirahamwe yibaza ko bishobora gusubira kuvyura injyane z'amoko na ryahagize imisi harisekeza ryogira rusansuma rufatiye ku moko no mu mashirahamwe yigenga na mpuzamakungu iyo raporo inavuga ko hari abatware bamwe bamwe binyegeza inyuma y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ryo kwa cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri atanguza umugambi wa kamarampaka mu gutanga ubutumwa bw'iterabwoba no gucanishamwo abantu bavuga ko uwo wese azotora oya canke azofatwa ariko arayigisha akwiye gufatwa nk'umwansi w'igihugu yemeza ko abantu bari hagati ya cumi n'ijana bamaze gufatwa bagirizwa guhimiriza abanyagihugu gutora oya ikindi ayo mashirahamwe avuga kiyateye ubwoba ni ukuntu abategetsi b'uburundi bateye umugongo amashirahamwe mpuzamakungu atari make harimwo na sentare mpuzamakungu mpanavyaha sepeyi banka gukorana nayo matohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe na bamwe muri bo hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ayo mashyirahamwe avuga ko bamwe mu bagize inzego z'umutekano bibonekeje mu bikorwa vyo guhohotera hagati y'akazina muntu asaba onu gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo abakoze ayo mabi ntibaje mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu bihugu abarundi barungikwamwo akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri onu gasabwa gufata ingingo zihuta ibintu bitarayangara mu burundi ibihugu bigize ako kanama navyo bihamagarirwa kwiyamiriza ku mugaragaro umugambi w'amatora ya kamarampaka gushigikira irungikwa ry'indorerezi z'agatayakazi na muntu ijana n'abahinga b'abasirikari ijana nyene gufatira ibihano abategetsi bagirizwa mabi atandukanye kwiyamiriza agatotezo gakorerwa abaharanira agatayakazi na muntu hamwe no gushigikira igikorwa ca sepeyi ku burundi iki cegeranyo kije inyuma y'ikindi ca amnesty international casohotse kuri uyu wa kane nacone cavuga ko mu burundi ibintu bikomeza kunyuka leta yamayiyamirije bene ibi vyegeranyo ivuga ko ababitegura bakorana n'abarundi bagwanya ubutegetsi mbere y'ishirahamwe ry'igiteka ryo rikorana na fdh vyariviriyemwo gufutwa eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongere mbisubiremo mbibutsa kandi ikiganiro iwanyu mu ntara ni buri munsi ku wa mbere kugera ku wa gatanu isaa saba kugera saa saba n'igice mu rwanda no mu burundi ni amakuru mashya yo mu karere k'ibiyaga bigari mu ntara z'uburundi mu ntara zo mu rwanda ndetse no mu nkambi z'impunzi zinyuranye mu burundi muri congo mu rwanda muri tanzania muri uganda n'ahandi n'ahandi ni ikiganiro cyanyu tubatumiramo nabwo kugira ngo mutugezeho amakuru mashya y'ingenzi ari muri ibyo bice akenshi bidakunda kugerwamo n'abanyamakuru ariko radiyo ijwi ry'amerika yohereza abanyamakuru muri izo ntara zitandukanye no mu nkambi kugira ngo amakuru ari aho iwanyu yose muyasangire n'abatwumva buri munsi haba kuri radiyo kuri mudasobwa yewe no kuri telefone ku bazifite mwese rero turabatumira kwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi nibutsa abatwumva kandi ko mu biganiro byacu bya wikendi kuri iki cyumweru tubateganyirije ikiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga nk'uko bisanzwe isa kumi kugera saa kumi n'imwe ku gicamunsi ni ikiganiro kandi duhamagarira cyane urubyiruko kwitabira urubyiruko aho ruri hose mu mpande zose z'isi haba mu rwanda mu burundi haba muri afurika mu burayi no muri amerika n'ahandi hose mushobora kuba muri muri aziya na osiyaniya mwese turabararitse mu kiganiro cyacu haba kuri radiyo no kuri interinete mwese rero muzitabire iyo gahunda naho mu gitondo ejo ku cyumweru tubafite ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe kibagezaho ibibazo by'amakuru ari aho iwanyu aba ari amakuru mashya y'impaka ibiganiro kungurana ibitekerezo ariko ahanini twifuza ko mugiramo ijambo ku buryo burambuye niyo mpamvu tubahamagara buri munsi kugira ngo mwitabire ibyo biganiro byacu aho biva bikagera cyane cyane ibisaba ko mwaganira mukungurana ibitekerezo mwubaka ibihugu muvukamo mwubaka ibihugu mutuyemo mbibutsa ariko ku makuru twabagejeho uyu munsi cyane mu nkuru tumaze tubagezaho ni uko kuri wa gatandatu nibwo hashyinguwe impunzi z'abanyekongo zishwe ku wa kane w'iki cyumweru mbibutse ko zishwe ubwo igipolisi cy'u rwanda n'igisirikare byirukanaga ku gahato impunzi zari zagiye ku biro bya hcr biri mu ikarongi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda izo mpunzi zasabaga ko zakwimirwa mu kindi gihugu cyangwa se zigafashwa gutaha iwabo uyu munsi abashyinguwe ni imirambo umunani kandi polisi y'u rwanda yaratangaje ko abantu bishwe ari batanu gusa ni amakuru twakurikiranye uyu munsi kandi tuzakorera kubagezaho mu biganiro byacu bitaha yewe n'ejo ku cyumweru mu biganiro byacu binyuranye tuzabagezaho ibijyanye n'iyi nkuru ku kibazo cy'izi mpunzi z'abanyekongo n'impunzi zindi aho zirya no hino mu nkambi no hirya no hino mu bihugu bitandukanye nijwi rya amerika rero mwakomeje kwitabira uyu munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nongeye kubashimira kuba mwitabiriye gahunda zacu z'uyu munsi mbatumira kandi gukomeza kumva no kumvikanisha radiyo ijwi rya amerika mwese mugire wikendi nziza